iyi ni radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwiriwe neza ikaze kuri radiyo yanyu mu kanya rero ni ikiganiro muri isanga turaza kuvuga ku ruhare rw'urubyiruko mu kubungabunga amahoro mu bihugu rutuyemo ibi bitangirira ku rukundo ku bwubahane ku bworoherane dufatiye ku mahame y'umupasiteri w'umunyamerika martin luther king uwo mupasiteri w'umbatisita w'umunyamerika martin luther king yashishikarije abandi uburyo buzira urugomo ari nabwo yakoresheje ashaka kurengera abirabura bo mu myaka ya za mirongo itandatu amahame rero azira urugomo ya pasiteri martin luther king nk'uko nari mbivuze hakubiyemo urukundo ubworoherane ubwihanganirane gushaka ukuri kubabarirana kwiyunga kurwanya akarengane aho kurwanya abarenganya hari kandi kwamagana urugomo gushyigikira amahoro n'ituze kwitanga no kugira ubutwari mu burundi rero ubu hashize ukwezi ishyirahamwe ryo mu burundi riharanira agateka k'abana ryitwa eyon pitiye de lui ritanga amahugurwa icyo bita isekeza rifatiye rifatanije na kaminuza marita literi kingi bashingiye rero kuri ayo mahame bahugura urubyiruko cyane cyane ejo kuwa gatandatu mu gusoza uko kwezi hatanzwe agashimwe ku bantu batatu kuba mu bantu rero muri abo bantu batatu bahawe agashimwe kitirwe marite Luther King harimo n'umunyamakuru wacu hatanzwe rero ako gashimwe ku rubyiruko bashingiye ku byo urubyiruko rwagaragaje mu kwitanga bikaba biboneka rero ko urubyiruko rufite ingufu rufite ibitekerezo kandi rugira ishyaka muri iki kiganiro nagira ngo tugaruke kuri ayo mahame y'uriya mupasiteri w'umunyamerika twibaza uko urubyiruko rwarushaho kugira uruhare mu bikorwa byiza biruteza imbere bigateza imbere ibihugu byabo ndetse n'akarere kose muri make uburyo urubyiruko rwakoresha ububasha n'ubushobozi rufite mu guhindura ibintu ku buryo bwiza byatuma babana mu mahoro kandi bagasangira ibyiza by'ibihugu byabo aho kuba abantu bahora mu mwiryane muze rero kuduha telefone zanyu tuze kubahamagara mutange ibitekerezo cyangwa se mubaze abatumirwa bacu inomero yacu nyibibutse ni magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe turaza kubahamagara mushobora kandi no kutwandikira kuri facebook uyu munsi rero abatumirwa bacu bombi ni abarezi mu mashuri wa mbere ni dr eric mbonyingingo ni umuyobozi wa kaminuza yitiriwe martin luther king mu burundi undi ni bwana sinaniranye atanaze ni umurezi dr eric mbonyingingo mbahaye ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane murakoze cyane kumwe ikaze
turi kumwe kandi kuri telefone na bwana atanaze sinaniranye ni umwigisha muri peti seminaire dobuta bwana atanaze muranyumva
yego ndabumva muraho murakomeye
yego ikaze ikaze ku ijwi rya amerika
yego murakoze
mbahereho rero dr eric mbonyingingo iyo murebye mu byo mwigisha urubyiruko rwanyu muri kaminuza yitiriwe martin luther king iyo mwigisha mushingira cyane ku mahame ya martin luther king nk'uko nari mbivuze cyane cyane ko yamwitiriwe
yego cyane iyo kaminuza yacu nk'uko mubivuze yitwa marite King ni ukuvuga ko twebwe mu kubigisha abanyeshuri turabifatirako cyane kubera n'igihe yatanguye yari yitwa college university mirongo icyenda n'umunani mugabo mu nyuma abantu bakabona kumenya college university babifatanya na college communale mu nyuma mu bibiri na gatatu barahindura bayita marite King rero baca bavuga bati tuzofatire kuri mariteretere keke kubera iki kubera icyo gihe mu bihumbi bibiri na gatatu hari ingorane mu burundi z'injyane abantu baricana ntibari bwace ku masezerano yarusha icyo gihe rero bavuga bati iyi universite yacu iyi kaminuza yacu tuyituko kandi tubyigishe ibyo rero turabyigisha abanyeshuri bacu kuva bacinjira gushyira basohoke reka noneho turanabimanika hose aho uciye ugenda babibona ayo mavarere ya mariteriti kingi ibyo yamaze icyo yamaze turabibigisha
ye mubona se hari akarusho ku rubyiruko rwanyu nk'uko mubigisha muhereye kuri ayo mahame mubona hari akarusho bifite mu- mugereranije n'urundi rubyiruko rw'ahandi tuvuge nko mu myitwa- nko mu myitwarire yabo iyo bageze mu kazi cyangwa no hanze mubona hari ikintu bafite kibaranga cyihariye
yego warabye bacinjira ubu- ubona bacinjira bo bo baba bazi ko bazi ku- kuri- kuri kaminuza iyo ari yo yose ariko Mm.
tumaze kubibasigurira baranabyumva hama rero icyo mbona kubera tubibigisha no mu ishuri turabicishamo ubu noneho hariho n'igisata cyerekeye eh, na no violence kudakoresha ingimba cyerekeye eh, gutora inyishu z'amatati udacishije mu mu ngimba ibyo muri sikire masitere birahari hama rero abo banyeshuri bacu iyo bavuye ngaha kubera dufite abanyeshuri badasa ah, hariho n- n'abiga ku mugoroba ugasanga ni abantu bafite imirimo bajejwe Mhm, ugasanga n'abandi baza bakiri bato usanga baza ku murango mhm, icyo gihe rero tubibigishije urabona ko no mu kazi nk'ubu uri kurabigisha no mu ishuri Mm.
aravuga ati eee aterega sinahenda biziye basha ati ubu rero ngiye kubyigisha n'abo dukorana benshi barabyemera hama no mu kazi rero ah, naho bigoye gupima urabona ko umuntu abizi n'utabizi icyo kimwe hajya urasanga nko mu kazi avuze ati mbega si ujyaye ko tudasanga ibyiyumviro bya politiki ubwo noca ndamwirukana ugasanga n'aha- ahantu hose bakora abo bantu twigishije usanga bigenza neza naho uraba haba mu mabanki canke hariho n'abashinga amateka usanga twigisha Mhm.
baraza bakatubarira ati bimwe mwatwigisha twasanze ari byo ibyo rero nta nkeka ko eh, ibyo tubigisha ayo mavarere ya martin luther king afise akamaro kubera turanabikeneye ngaha mu burundi murabona ko hari injyana nyinshi rero ni uko tutoshikira abanyagihugu bose ariko yaba bose baca ngaha kuri universite yacu bakavyiga mhm.
byo- byobafasha cyane Mm, ndizera ko abenshi muri aka kanya barimo kutwumva ubwo kubera ko tuza ka- kuba hano umwanya bakabaza n'ibibazo cyangwa se bagatanga n'ibitekerezo byabo ubwo bishoboke ko baza no kuza kukubaza nyine kugira ngo urusheho kubasobanurira yego yego cyane ndaje kubasobanurira Eh, ndabashimiye rero dr eric mbonyingingo reka twakire na bwana atanaze eh, sinaniranye bwana sinaniranye eh, nagira ngo mb- mbahe umwanya namwe ku ijwi rya amerika Eh, duheruka kuganira na bwana renova nitunga uhagarariye imbere y'amategeko shyirahamwe yompitiye dorui riharanira uburenganzira bw'abana mu burundi icyo gihe rero bari mu mahugurwa y'urubyiruko mu gutegura ejo heza hazaza bifashishije ayo mahame twavugaga ya Martin Luther King ya mahame yemeraga kandi nawe ubwe yagenderagaho akaba ari amahame acukubiri n'urugomo nk'uko twabivugaga ayo mahugurwa rero yamaze ukwezi kose kwa kane mu kuyasoza hatanzwe udush- udushimwe ku bantu bagaragaje ubutwari mu bintu bitandukanye harimo n'umunyamakuru wacu nk'uko nabivugaga fidelite ishatse fidelite felicitasiyo niba unyumva nizere ko ubu butumwa bukugezeho hanyuma hari ah, mu bandi bahawe udushimwe hari ishuri semineri ntoya ya buta iri mu ntara ya bururi ni mu majyepfo y'u Burundi aho ni ahantu hiciwe abana mirongo ine bishwe ku itariki mirongo itatu y'ukwezi kwa kane mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na karindwi iryo shuri ryahawe agashimwe rero kitiriwe martin luther king kubera ko abanyeshuri banze kwitandukanya nk'uko bari babisabwe n'abi- cyangwa se babitegetswe n'abari babagabyeho igitero ngo bitandukanye bashingiye ku moko abana barabyanze bicirwa hamwe ubwo butwari rero bwaranze abo bana urukundo bari bafitanye rwasakara gute mu bandi aba- abantu batuye mu burundi cyangwa se mu rwanda cyangwa n'ahandi cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko mwabivugaga harimo indyane abo rero abantu bakora gute kugira ngo basenyere ku mugozi umwe batsure urukundo n'umubano ushingiye ku mahoro Ah, nkamwe bwana atanaze Sinani- sinaniranye umwigisha umurezi muri iyo semineri ntoya ya buta ni we wakiriye igihembo cy'iryo shuri ejo kuwa gatandatu ako gashimwe mwakakiriye gute
ako gashimwe twakakiriye neza cyane twaranezerewe cyane kubera karafite isiguro ikomeye ubwa mbere na mbere isiguro ikomeye ni uko kigisha kadufasha ku- kwirimbura kuri eh, ibikorwa byakozwe na rurya rwaruka kijya gihe icyo gihe nk'uko mwamaze kubivuga hari injyane mirongo icyenda n'indwi abantu bakagwana ah, bapfuye iby'amoko byari bikomeye cyane Mhm.
ariko abo bana barabirengeye igihe haje bajya bari bitwaje ibigwanisha bababwira ngo bishemo kubiri wabahutu ukwabo abatutsi ukwabo abo bana baca bavuga bati twebwe turi bamwe Eh, imana yaturemye ni imwe hanyuma abo bantu rero bitwaje ibigwanisho baca barabica rero ngarutse kuri ako gahembo baronse ni ukuri wari umunezero ntangere Mhm.
birafite icyo bisigura cyane mu buzima bw'ibihugu byacu eh, kandi ni mu buzima bwo gwaruka n'akarorero keza Mhm.
eh, kajyanye n'inyigisho Mhm.
z'ubuntu Eh, inyigisho zo gukunda kiremwa muntu murazi ko ata muntu yiremye nta wasabye imana ngo jewe ndema eh, uku u nawe ungira uku rero novuga nti kara- eh, karadushimishije cyane ku buryo eh, eh, eh, abanye- abo banyeshuri eh, bara- batanze ikigwa Mhm.
gikomeye eh, mu gihugu cyacu Mhm.
mbere no mu makungu kubera be- be- icyo gihe hajya mu mirongo icyenda n'indwi byashika hake zabaye eh, ako gahembo rero gasigura ko babaye inkingi z'ubuntu mbere ubu u- eh, mu- eh, turiko turavugana Mhm.
uno munsi niho ba- ba- bibuka imyaka cumi n'icyenda ah, ah, habaye eh, ibi- bijya bintu bitaneje- bitanezeye Mhm.
n'umunsi rero eh, hari abantu benshi cyane mbere n'ubu ndaba- ndababwira Mhm.
hariho abari mu- mu ga- mu- mu isengero yabitiriye yita- yitwa isengero y'abapfiriye umuvukano Mhm.
ni ukuvuga ahantu rero harabaye ni- n'icibutso kidasanzwe c'ubumwe c'uku- eh, c'o kubahana Mhm.
mu budasa bwacu Mhm.
cyigisha n'abandi bantu ko kizira gukoresha ingimba Mhm.
inama niyo yama eh, izana ibintu byiza Mhm. Ye- mu majyamo make ye, muri no make ku- isomo isomo kuga- abantu bafatiraho
mu majyamo make isomo abantu bofatiraho ni uko bokubahiriza ikiremwa muntu hari ibigorana bakaba- bakabiganira hagukoresha i- ingimba kubera ingimba cyangwa inguvu iyo zikoresheje zishobora kubyura izindi ngu- izindi inguvu ugasanga rubaye urusobekerane mbere bigamara n'imyaka myinshi Mhm.
hanyuma abantu ugasanga baraheze eh, igihugu eh, cyogiye mu iterambere ugasanga gisubiye inyuma Mhm.
n'ibyari byaba n'ibyo cyoba cyarubatse bigasubira inyuma bigasambuka Mhm.
iryo somo nagomba gushyikiriza murakoze Mhm. Ye noneho urakoze bwana atanaze sinaniranye turakomeza kubiganiraho n'abakunzi b'ijwi rya amerika ba- baduhamagara kugira ngo tubahe ijambo nagira ngo ubwo njye ku murongo wa telefone tubanze twakire eh, roger uranyumva yego mwakoze cyane ikomeye ijana Eh, urahagana he roger
ibijumbura Mhm. mwiriwe muti bujumbura binagomba ndamukize n'abatumire Eh, barakumva
nagomba mvuge yuko aya mahame ya martin luther king akomeye cyane Mhm.
mu gihe nk'akarorero nk'urukundo nka mu gihugu cyacu nibwo ruboneka cyane ko rwabuze Mhm.
kuko iyo aba ruriho nta muntu yogirana n'ingenzi we akamwica kandi abona yuko nawe nyine akeneye kubaho Mhm.
nicyo gituma nk'aya mahame yose tuyashyize hamwe yuko aya akoze neza mu rwaruka abanye- urwaruka rukaba konsiyo yuko ejo ariko urundi bw'ejo ntacuruza ko uburundi buronka amahoro Mhm.
nkaca nsaba yuko abo bigisha boza barabyigisha aho bari hose mu mashuri kugira ngo urwaruka rubikorereko ntibuzogwe mu- mu ruzi rubita ikiziba murakoze urakoze cyane roger Mm, twakire na pacifique
Halo, Eh, wiriwe neza pacifique urahamagarira he wowe
mwiriwe ubu ndi i Kigali Mm.
mu Nyambo.
Eh, ikaze nawe ku ijwi rya amerika ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ibyo igitekerezo natanga ubundi urwaruka urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu Mhm.
ni ukuvuga ngo urubyiruko ruba rufite kuba rwakangiza igihugu cyangwa se rukagiteza imbere bitewe n'umugambi rufite Mhm.
gusa kugira ngo duteze imbere aka karere nk'urubyiruko tugomba gufatana tugahuza imbaraga kugira ngo ibihugu byo muri aka karere eh, bibashe kubona amahoro Mhm.
Mm, niyo mpamvu mpamagarira urubyiruko rwose gushyira hamwe tukabasha kuzakira ibihugu byacu amahoro kuko nta mpamvu yo guhora mu ntambara Mhm. Eh, Mm, cyane eh, eh, ko- o- cyane ki
cyane cyane uru- urubyiruko rwo muri kano karere k'ibiyaga k'ibiyaga bigari Mhm. urakoze Mm.
cyane pacifique hari ikibazo wifuza cyangwa se ubutumwa wifuza guha abatumirwa bacu ni abarezi reka twibutsa Eh, uranyumva pacifique
yego ndakumva Eh, nagira nakubazaga niba hari ubutumwa cyangwa se igitekerezo wifuza kugeza ku kuri aba barezi dufite wavuga ngo uti bakigisha urubyiruko nagira ngo numve niba hari ubutumwa bwihariye ushaka kubaha mu byo bakwigisha urwo rubyiruko
ibyo butumwa nabaha cyangwa se icyifuzo cyanjye mu ndero batanga mu burezi batanga ni ukujya bibutsa kubwira abo bigisha cyangwa abo bashinzwe kurera ko ikintu cyitwa amahoro ikintu cyitwa kubana neza ari ikintu cyiza kuko mu gihe ni abarezi bafite uruhare mu kuba bateza imbere kuryana kw'abanyeshuri cyangwa se k'urubyiruko so niyo mpamvu niyo bagomba kubagi- gufata iya mbere babagira inama bajya babashyira mu nzira nziza Mhm. Eh, Eh, ndagushimiye cyane pacifique ndumva nawe ugomba kuba uri mu rubyiruko
nanjye ndi umwe muri bo Eh, ndagushimiye cyane kuri iki gitekerezo cyawe Eh, reka dusubire ku batumirwa bacu nongere mbaze dr eric Eh, iyo mubona nk'urubyiruko rwanyu mwigisha mu- mu- mu- musanga nko mu gihe ruba ruhinduka nko mu gihe kingana iki tuvuge nk'uwinjiye aba- aba yinjiye nk'ayo matwara atayazi yo mu mwigishije mubona mubona bahita babyakira ako kanya cyangwa bibanza kubagora
Ah, urabona eh, murakoze kuri icyo kibazo Eh, murabona aha ku- kuri kaminuza haza abantu b'imihingo eh, bavuye mu mihingo myinshi ugasanga n'imigenzo ntibisa icyo rero igihe bice bituma natwe bidufata umwanya kubera kubahuriza hamwe kubasigurira bavuye ahantu hatari hamwe ntibyoroha cyane muga rero kubera abahamara igihe gito bahamara imyaka ibiri ubu ubu muri iyo myaka ibiri cyangwa abandi ba- baramara itatu muri iyo myaka rero bahamara urabibona uko binjiye siko basohoka kubera noneho ndetse n'ibyo tubigisha hama hariho eh, ukwezi kwa kane twebwe tura turagira indwi yahariwe ibyiyumviro bya Martin Luther King muri icyo gihe n'umuntu yoba yarasamaye gute mu- mu byo abandi babi- abigisha babigisha cyangwa abandi bantu Mm.
muri iyo ndwi araronka umwanya wo ku- wo kwiyumvira akavuga ati mbe none jewe nomara iki ahaye nokwi nobabarira ko uno munsi namye mu minsi asinze umupatiri yaduciriye umugani Mm.
u- ujanye n'ivyo nyine nsanga nti ntibirameze neza cyane Mm.
ati hajya kuguma nk'ikirahuri urabona ikirahuri ikirahuri baragishyiramo amata bakagishyiramo eh, amazi ushatse urayasesa kubera acafuye cyangwa urayanywa ikirahuri ntigikoma ntikivuga ntikirevo ntikigumuka kiguma kiri ngaho wowe ariko rero ugasanga nya kirahuri kitari gifise akamaro rero twebwe eh, nk'uko manateteye kenya bivuga umuntu yategereza kugira icyo akoze kugira icyo akoze si ukuja gukubita umuntu ni ukuvuga uti jewe kundi ngaha ahe nokora iki nokora iki ugasanga rero aba banyeshuri bacu rero buhoro buhoro urabibona ko bamaze ku- kubyumva Nk'iyo- urabona nk'abantu nk'aho mu ibarabara mu kayaga ukavuga ati jewe ubuye hari abantu mbona umenga ntibabyumva ibi bintu eh, urabona ko turi mu ma- mu magume ugasanga baba abahutu baba abatutsi bose bari hamwe bariko baravugana bati mbega se iyo tuba martin luther king basi tukagira ibyiyumviro nkawe ati none two- twoba twoba dupfuye ati ahubwo reka tuzobibana rero mu- ibyo ni byo abanyeshuri usanga bariko barayaga niyo bahagararanye ugasanga ukavuga ati rero bwa bundi bimwe twabigisha birafise akamaro Mhm.
Ne- ne- yego ubu ubu ahubwo mwebwe mushobora kubona mufite n'akarusho koko kubera ko tubwiye ko mwigisha abanyeshuri baturutse hanze hari ababa bari mu mu mirimo abakozi abakiri batoya ndibwira ko bitandukanye kuko yari abantu b'abakozi baba bafite bashobora no kuba bari no mu migambwe itandukanye bari abantu bakuru ntabwo baba bara- bakiri abana noneho bakaba bafite n'ibyiyumviro bitandukanye ku buryo mu mu kubigisha nyine bashobora kuba bahita babona uburyo bwo guhuriza hamwe i- ibyo ba- ibibatandukanya kurusha i- bakaba babasha kumvikana nk'uko mariterite kingi abisaba yego Mm.
Oya, kuri kuri icyo kintu turamaze kubibona niba ubarabye mu ishuri ukabona eh, yego baza ari bavuye mu migambwe myinshi cyane cyane nk'abo bantu bakuze Eh, ariko rero icyo ntigituma nti- nti- ntikibuza ko kubera baba bahuriye ku kintu kimwe cyane cyane kuri kaminuza eh, yitiriwe marite lutere kingi ishyiriye ayo mavare imbere bakavuga bati ibi bintu naho turi mu migambwe idasa reka twakumvikane reka marite lutere kingi yavuze ati nimukundane mukundane niyo habaye ingorane ntimuje mufata mu kanigo ngo munigane rero icyo kintu kirabafasha cyane nabone mu mu buzi bajejwe urabye nk'ibikorwa tubaha no mu ishure urasanga eh, nk'ikintu wari wari kwiyumvira ko nk'umushingamateka cyangwa umunyepolitiki yokwanditse ugasanga ariko yandika ibintu biteza imbere bigatuma me- bigatuma n'abantu bahora biyumvira ngo mbe hasha abashingamateka ko bari mu mugambwe we cyangwa uriya ngo mbe hasha biyumvira gute ugasanga n'abantu bameze neza n'abantu bace babandanya biyumvira ivyo vya vyo vya Martin- ivyiyumviro vya Martin Luther King rero novuga ko bibafasha cyane eh, kubera baba babi- baciye ngaha kuri kaminuza yacu Mm. Ye, noneho bwana atanaze sinaniranye mwebwe mwigisha abakiri batoya muri seminari ndibwira ko mwigisha aba- urubyiruko rukiri ru- rukiri ruto atari abantu bakuru Ah, mwebwe mubona babyakira gute iyo mushyizemo ayo masomo ya marite Luther King mu kureba amahame yagenderagaho babyakira batebo
Eh, iyo turi ko turabigisha bene ibyo eh, iyo ngendo turabi- turabigaruka ko cyane cyane eh, ahanini igihe tubasubiramwo rirya jambo yavuze itariki mirongo ibiri n'umunani eh, z'ukwa gatandatu mirongo itandatu na gatatu cyagiye avuga ngo ndafise indoto Tu- akerekana ko eh, abantu bahora baganza ab- abana ba bahora baganza eh, bacura bufuni na ba- buhoro eh, n'aba- n'aba- n'aba- n'abuzukuru b'abahora bacugwa Mhm.
bazokwicara hamwe Mm.
u- u- urwo rwaruka ru- ru- rurabyumva ko eh, ari ideyari twumva ko ari ikintu gi- gi- ngombwa coshikwako Mhm.
mugabo bagaca bagira bati none akarorero twogakura hehe ko womengo ngaha mu bihugu byacu abantu barajyanye hate- hate- bi- bizorushoboka Mhm.
tugaca tubabwira tuti urwaruka rurafise uruhara Mhm.
urabona ko mu bama bavuga bati urwaruka n'uburundi bweje turababwira tuti n'ubwubu u- namwebwe mbere mwabana muravuga ko namwebwe muri uburundi bw'ubu Mhm.
bati turafise eh, bagaca bavuga ati yego nibyo turafise ingubu eh, hari ibyo dushoboye n'ibyo tudashoboye Mhm.
tuti rero eh, turiko turabigisha eh, turababwira tuti rero inguvu eh, mufise ni uko dukora mu bintu byiza ntizikore muri ibyo bintu bibi Mhm.
Eh, muka- eh, muri kino gihe mukaraba aba- abo bita les apotres de la paix Eh, ni ukuvuga tukuvuga Intumwa intumwa z'amahoro.
z'amahoro mhm.
Eh, tuti mweho rero eh, nkaho nigisha eh, ndi umurezi nsanzwe ni- ntanga n'icyo kigwa kijyanye na education civique Mhm.
kimwe cyo gukunda igihugu igihugu mhm.
Eh, tuti mwe murafite n'akarorero murabona ko eh, hari aba- abapfiriye umuvukano abanyeshuri mirongo ine Eh, kijya gihe cya mirongo icyenda n'indwi murabona ko baherekanye akarorero mwebwe murafite bakuru banyu eh, ba- batanze akarorero keza murabona barabaye barurangiranwa hanyuma rero tuka ibyo turabibigisha baga- baga- bakagira ati ni byiza ati mugani ideyare ideyare eh, ati tuzobe- tuzobishikako tuti- eh, nka tukababwira tuti yego murabishikako igikuru ni volonte Mhm.
eh, n'isha- n'ishaka ishyaka kubera ah, bavuga bati none ko aba ari abakera bara- womengo baguma batwereka akarore kabi tugaca tuvuga- tugaca ducishamwo bimwe bya kera byavuzwe n'umu umwanditsi w'umufaransa yitwa coruneye Mm.
Eh, eh, aravuga ati ozame biene la valere na tampuwe le nombre des années No- eh, mu majambo make tukaba- tukabasigurira tuti naho abo bakuze boba baratanze akarero kabi we- mwebwe murugwaruka eh, murashobora gufuta ako karorero kabi mukagagira mu- hakavamwo ibintu byiza m- mbere muravye eh, mu- muci- eh, nimube mura- nimurabye ibyo bibi bakoze mwe mugahindura ibyo bibi mukabi- bikaba byiza Mm.
kubera kazoza eh, n- eh, kari imbere yanyu Mm.
Mu- mukeneye ko- mukene- mwagwaruka mukeneye ko muba eh, muba mu gihugu ciza mu- kirimwo abantu eh, bari entege eh, baba ba- bakunda igihugu bari imparisiale tuvuga bati batakunda kwegamira ibintu by'ubwoko canke vya- y'amadini canke vyi- eh, vy'intara kubera nta- eh, ibyo byose ni- bikumira Mhm.
mukeneye kuba muri ico gihugu nimwe cyane cyane muzorangwa ni- eh, n'inyifato nziza yo Mm.
kudakumirana Mhm. koko i- Eh, icyangombwa ni uko bamenya ko ako kazaza- kazoza ari akabo kandi bakamenya ko n'icyo kintu ari kibi koko Ku- uzi ko ari kibi ntabwo Eh.
wagi- wagisubiramo
Eh, uka- mu majambo make utagere- u- tukababwira tuti icyo uh, kurya bivuga muri bibiliya icyo utagomba ko bakugirira nawe Mhm, ntukugirire ntukigire abandi.
abandi Mm.
naba ineza eh, ineza nawe ijya neza ushaka utanyanganije abantu Mm, nawe uyigirire abandi mhm, eh, kubera utagomba ko bakunyanganye mhm, rero rimwe rimwe eh, mbere sinovuga rimwe rimwe nk'aho nigisha ndabona ah, ingene bashyigikirana eh, bava mu mihingo yose baba ba- eh, eh, sinatoza neza mugabo amaprovensi nka yose mhm.
Eh, si nka yose mugabo eh, ayegereye aha turi eh, rumonge makamba abanyabujumbura bariho ni benshi mbere na gitega na- eh, bose bari bava mu mihingo yose Mhm.
mugabo ba- barafashanya bidasanzwe ku buryo rimwe rimwe hari eh, tubabwiye tu- hari umwe wagize agakosa eh, ati, eh, bagaca agakosa kata- kadafatika mugabo dukeneye kumenya iyo kavuye Mhm.
bameze guhahisha bagashishiranira tukaca vuga tuti naho mubivuze eh, mutabivuze turabahana Mhm.
Ba- bagaca bavuga ngo ere- ngo erega ngo turabamaratiri Eh, mugabo urumva ako ako ntituga ako gakosa turaga- turakarondera mugabo ako mugabo kaka kuko urumva ko n'abamaratiri b'umvukano Mm, ako karafise icyo ga- karafise icyo gasigura mhm.
mugabo tukaca tubabwira tuti nibyo muvuga muri ko muri abamaratiri mugabo ako eh, mube abamaratiri mugira ikwirikize kajya karorero kajya batanze sako ko kugira udufuti duto duto hanyuma muce mwishiranira kubera utwo turica sosiyete mubayemo murazi hari abantu ha murontoronu Mm. Yeah.
Eh, mugabo ba- gu- gufashanya nk'iyo abantu bagwa- abana bagwaye nk'indwara ikiza icyorezo cya malariya cyane Mhm.
turabona ingene bihutira Eh, na- na- urasanga n'umurezi atari hafi eh, ari mutwi ari eh, uko araraba eh, arakosora cyangwa ariko arakora ibindi Ba- nibo batangura kugira sekuru za mbere Mm, Eh, hanyuma ba- bagaca babona kumuhamagara Ni ukuri, eh, biratunezera mhm.
Eh, mu majambo make novuga ibyo murakoze Iyi murakoze cyane bwana Tanaze reka nibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kuri FM mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda naho mu Burundi ni kuri FM mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kutwandikira ubutumwa kuri email radiyo yacu arobaze gmail akadomo com cyangwa se kuri facebook dusubire ku murongo wa telefone twakiriye abandi bakunze ibijwi rya amerika diyodone uranyumva Eh, ndakumva Jenny.
Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo cyawe
Ego mm, mbanje kukuramutsa ndamutsa no nawe batumire muri kumwe.
Eh, komera urakoze cyane Ego Mm, ego mm, je ico nashaka kubi- eh, ku ca mbere nashaka kumiba- kubibariza mm, Bara- eh, ubwo- ah, nkashaka kubibariza nko nko kugwaruka eh, rwiga mhm,
eh, turavye ugwaruka rwiga hari ugwaruka usanga rwigishwa amacakubiri ugasanga ruriko rwigishwa nko- nk'ingwano mbe nka- nk'abo mu- batumire boba watumiye none nk'uko rwaruka ruba ru- ari urw'abanyeshuri rwaba rwigishwa nk'ibintu by'ingwano cyangwa ibiki none mwebwe nk'ubwo rwaruka mwamwiga hamwe mwo ruhano ukareka kuza rurajya mu bintu by'ingwano ko urabye rwaruka rutera amagerenade ugasanga rukora hotera abanyagihugu rubaziza ubusa mwebwe gabanyakubahwa mufise ingufu izihe kubwo rwaruka kugira mwene mu rurwanya kugira rureke kuza rurahotera nko rwaruka rw'abanyeshuri ugasanga ugasanga ariko arababwira ati ngo mwebwe ngo muri mu muganga wiyuwe cyangwa muri muri mumeze mubona mwifashe gute muwo mugambi bakaruhanura kugira ntiruze mu bintu bitaza n'ibyo bintu by'ibiterasoni
dodone abo ngabo uvuga babyigira hehe ntabwo babyigira mu ishuri cyangwa babyigira hanze twe twama tubona hari urwaruka twama tubona rw'abanyeshuri rwama rwiga ugasanga ariko ruri bamwe bamwe ariko barabigisha ibintu ibintu byo kurwana ugasanga natwe tubibona tubabona bariko barabigisha ibyo kurwana ugasanga abarimu se
hari abana hari abana biga ugasanga ariko barigishwa ibintu byo ugasanga ariko barigishwa ibintu byo gutera amagerenade nibyo nkubaza babyigira hehe ni mu ishuri cyangwa urashaka kuvuga ko ari hanze abantu oya twebwe hari urwaruka twama twumva rwigishwa ibintu by'amagerenade twama twumva rwose ndiko ndabivugira ngaho wera sindabafata ni ibintu nibyo wumvise ntabwo uzi niba ni ibyo numva ku bandi ugasanga ariko barigishwa ugasanga ariko barajya mu bindi by'urwaruka ugasanga ariko barajya mu bintu byo kurwana kuko icyo nosaba abanyakubahwa batumiye nibarakumwe nebo hano ubwo rwaruka rureke rurahotera abanyagihugu nk'uko bye ndabye hari bamwe bamwe bama biga ugasanga bariko barajya mu bintu nk'ibihari ibintu by'imihari ugasanga bari mu bintu nyine byo kuza guhohotera abanyagihugu ugasanga ariko barabakubita kandi hari abanyeshuri bari bakwiye kubahanura kabisa bakareka nk'ubwo rwaruka nyine rwiga bakaruhanura ukareka kuza rurahohotera abanyagihugu kuko genda amaze kubona urwaruka rwiga ugasanga ariko rurahohotera abanyagihugu nicyo batubwiraga ko bigisha ariya mahame ya mariteri teri ubwo ndaza kubaha ijambo bagira icyo bakubwira ikindi nacyo cya gatatu ndashaka kuvuga ku byerekeye agashimwe bariko baravuga bari bakwiye kuraba uwo agakwiriye kuko hari abo usanga agashimwe usanga badagakwiriye bakaraba n'umuntu yoba yaritanze neza bakamuha ako gashimwe kuko turabye turabye abantu baronka agashimwe ni benshi cyane kuko hari abakaronka ugasanga agapfuye ubusa ugasanga ntibafasha ababo ugasanga aho kubafasha neza ugasanga ariko barajya mu bintu ntibiza ntibiza nibaraba ko nyine nk'agashimwe karose bakaronkera bose ntihagire n'umwe basigaza
urakoze bego bagafasha nk'ababyeyi hari abantu bamwe baronka agashimwe ugasanga ntibafasha ababyeyi batsinze ugasanga bariko baraha nk'abandi batari ababyeyi b'iwabo bakaraba ko nyine babafasha uravuga abo babonye agashimwe bagafasha abandi
urumva dufate nk'umuntu iyo yarose agashimwe dufate nk'umunyeshuri iyo yarose agashimwe hari igihe abarose nk'ahantu nyine aje nyine kuyigisha nyine ugasanga yize ibintu byinshi ugasanga ntiyahembwe amafaranga ugasanga ayahaye nk'abandi
ariko ubwo aba afite kuyakoresha uko ashaka ko baraye
genda amaze ababona ababyeyi ubwo bifashije bamwe bamwe usanga aho aho baronsa agashimwe ugasanga bagiye kwiga bakaronka agashimwe ugasanga agashimwe bagafashije nk'umuryango atari uw'iwabo erega nk'umuryango wabo ukwiye agashimwe bakaraba bagateza imbere nk'umuryango wabo none wumva uwo muryango wabo batawuteza imbere batawuteza imbere wumva bo bari barakora iki simbavugira ariko ubwo sinzi impamvu baba bagiye gufasha abandi ibyo ari byo byose bashobora kuba babona ko ababyeyi bifashije reka oya biravana biravana biravana si ukuvuga ngo oya bari bakwiye kuraba kuza barafasha ariko usanga batifashe neza ababyeyi bakaraba bakabafasha neza ndagushimiye rero kandi rero ikindi nacyo nkatera intege abaronka agashimwe muri make hari n'abandi bategereje bose bakomeze biga neza baronka agashimwe neza urakoze cyane urakoze cyane jodone reka twakire na iri defonse murakoze cyane namwe kuri amerika twakire na iri defonse
ego mwiriwe mwiriwe neza urahagana he ndi i kigali mu rwanda mu murenge ndumva ari i remera akarere ni gasabo mba njyana hafi ku gishushu
urakoze kuduhamagara ku ijwi rya amerika Ni- ni- ni igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
Eh, nibyo koko ama- amahame ya maliteriteri iyi yari yari ikintu gikomeye cyane n'uburyo yabisobanuraga wumva ko yari umuntu uharanira amahoro kandi amahoro ataryarya Mm, ni nayo mpamvu mvuga ngo ngize nk'amahirwe yo kugira aho mvuga rikijyana nk'ibihugu byinshi nabasaba kubishyira mu itegeko nshinga ba- bakagira amahame mbese bikaba ibintu igihugu cyose cyakwiye kugenderaho mhm.
ariko impamvu bidashoboka nyine ni uko ari bwa bumwe bwananiranye ku isi hose uba usanga muri buri gihugu imyiryane no kudashyira hamwe aribyo bishyirwa imbere akenshi ariko mu by'ukuri eh, bibaye byiza byakaba ari ko bigenda aho wabuze uti ku rubyiruko rwo mu biyaga bigari twakuraho masomo ki ni byiza kuko turamutse tuyakuyemo kuko ni twebwe mbaraga za za afurika y'uburasirazuba urubyiruko ni rwo mbaraga za afurika ni rwo mbaraga z'isi Mhm.
ni ukuvuga ngo i- imbaraga bashyira mu guhungabanya umutekano cyangwa mu- mu kugura izo ntwaro Mhm.
jya ubona ba- batifashije benshi abantu babayeho nabi baramutse bazishyize muri ibyo ahubwo mu isi yaba paradizo gusa Mhm.
nyine nk'uko bizwi aka karere umutekano muke akenshi ukomoka ku ntwaro nyinshi ziba zinyanyagiyemo zidafite gikontororwa kandi mu by'ukuri imitwe myinshi ihaba ubugizi bwa nabi uba usanga ari imitwe yiganjemo urubyiruko Mhm.
ntekereza ko rero urabizi hano muri aka karere nta nta ruganda rukora intwaro ruhari inyinshi ni iziba zazanywe n'ubundi n'abazungu bagifatwa nk'abakoloni muri iki gihe kuko bo nubwo dufite umutwe wo kubara tukamenya ibyo dukora n'ibyo tudakora ariko hari abakiri mu- mu bujiji bakiri mu buyobe bumva ko buri munsi ikibi gikosozwa ikindi uko ugiriye nabi wegura intwaro Mhm.
izo ntwari nyinshi ziza rero kugira ngo zikore ako kazi ko gukorera abo bamatsigugu bamwe na bamwe baba badashaka ko akarere kashyira hamwe kuko akenshi iyo abantu bashyize hamwe nta kibananira Mhm.
ariko abagizi ba nabi rimwe na rimwe bamatsigugu baramutse bemeye ko uh, aka karere rimwe na rimwe kajya hamwe hari igihe imyumvire yabo n'ubusabuzi n'ibiki byose batabasha kubyinjiramo ngo ba- babone izo nyungu zo- zabo baba baharanira ku giti cyabo zitari n'inyungu z'umunyafurika gusa Mm.
inama nagira urubyiruko Mhm.
bamenye ko icyo ukoze cyose haba none haba ejo tutitaye ngo uwakigutumye ninde yaba umwirabura mugenzi wawe yaba umuzungu ejo cyangwa ejo bundi amaherezo kiba kizakugaruka Mhm.
ni ukuvuga ngo nk'uko icyiza ugikora ukagisanga imbere n'ikibi nacyo iyo ugikoze nako nuko nacyo ugisanga imbere Mhm.
kuko imirimo myiza twakoze tukiri mu mubiri niyo izaduherekeza kugira ngo ibyiza twakoze tubihererwe ingororano n'ibibi kandi nabyo twakoze nabyo bizatuberaho tuzabiboneramo ingororano kuko ubibye icyiza asarura icyiza ubibye ikibi agasarura ikibi bagire ubwenge bahuguke ba- bamenye gutandukanya ibibi n'ibyiza kuko umuntu aba buri kimwe cyose ashatse yego hari ibyo ujyamo bikakunanira kubyivanamo ariko burya gushaka ni ugushobora Mhm.
abavandimwe bafashe iya mbere yo kwigisha amahame ya ruteri ndabashimiye cyane kuko ni amahame meza aha, agaragaza ko abantu bakwiye kubana mu bwubana no mu bwumvikane Mhm.
uyu munsi wa none isi iramutse igendeye ku mahame nk'ariya nta mwirabura waca hariya ngo anene umuzungu ndabizi na hano muri east africa bari amoko amwe n'amwe abantu baha akato Mhm.
ariko ubundi rwose umuntu arareshya n'undi uramutse ugiye kurya ukamenya ko umwe muri ubwo bwoko aburaye kandi uzi ko wowe urariye wagiye kuburara ukamuha nta gihombo wagira rwose Eh, nkaba rero nashima ah, abo bashinga nawe batekereje guha agashimwe abo bantu bamwe na bamwe Mhm.
nk'abo ku ijwi rya amerika numvise kuri uriya munyamakuru ushatse bakamugeneye Mhm.
ni ibintu bishimishije kandi nawe rwose turamwakuraje kugira ngo akomeze agire kuraje mu byo akora kuko abonye ko hari abantu babibona Mhm.
namwe ubwanyu mbifuriza kuzakabona kuko nta ku ijwi rya amerika mutagira aba nsaba urubyiruko aho ruri hose hano muri east africa n'ahandi mu isi bumva ijwi rya amerika ikirundi n'ikinyarwanda ko bakwiye guhugukira gukora ibyiza gusa kuko ibibi dukora none mariteteri yaharaniraga ukuri kw'imana kandi ni nako kwanditse muri bibiriya ko icyiza gisanga imbere kandi ko n'ukora ikibi nawe kizamugarukira cyaba ikibi ugikoze batakumenye ngo inkiko z'isi ziguhe ubutabera mu iz'ijuru ntawe wazihungira kuko imana nayo iri tayari kuzaha umuntu uwo ari we wese wakoze ikibi ubutabera kandi buberanye n'icyo yakoze ndabashimiye murakoze mugire amahoro y'imana ndagushimiye cyane nawe rwose defonse nawe ugira amahoro y'imana kuri ibi bitekerezo byawe rwose uduhaye ukangurira urundi rubyiruko gukora ibiboneye ku- kwirinda ikibi kuko ibyiza byose bazakora bazabisanga imbere Ah, nagira ngo noneho ubwo nsubire ku batumirwa bacu ah, mu- ah, dogiteri erike mwumvise ibyo abamaze kuvuga bavuze um, duhereye nko kuri iri defonse wari uvuze ati rwose yaba nari mfite ahantu mvugira rikijyana amahame ya mariteriteri kingi yajya no mu itegeko nshinga mu bihugu byose barashaka ko rwose isi yabasha ku- yageraho ikaba paradizo mwebwe mwumva nk'iki gitekerezo cyo gushyira mu itegeko nshinga mwumva bi- bya- byashoboka ko nk'aya mahame ashobora kujya yigishwa no mu mashuri yandi asanzwe uretse nk'iryo ryanyu na- n'ahandi bagenda babikora ku bu- sinzi niba babikora ku bushake bwabo muri kurikurumu yi- yi- y'amashuri cyangwa se mwumva bishoboka ko n'ahandi byahagera ku buryo abantu batozwa ikintu ki- cyitwa kurwanya urugomo abantu bakabana mu mahoro
yego cyane icyo ni icyiyumviro cyiza cyane cya idefonse kubera yaba byashoboka abantu bose haba mu burundi cyangwa mu rwanda cyangwa mu isi yose yabibwiye iyo ngendo ya mariteriteri kingi kubera iki kubera aho yabikuye mariteriteri kingi ntarambiriye yabikuye umunsi umwe yari atwaye umwana yo gukina ama- ahantu bake abana bakinira asasanga ku mwango handitse ngo nta mwana w'umwirabure yemerewe kwinjira n'aha niho yatangura kuvuga ati ibi bintu birarengera urugero reka ngerageze ko nubigwanya asava hasi abandi baramushyigikira rero icyo kintu icyo byavuye ko n'icyo muracumva hamwe abantu bose buvira hasi ibi bintu uko- aka karenganyo ari- ibi bintu byose bakanabishyira mu mategeko mu mategeko eh, bimwe bimwe birahari mugabo ntibabyigisha abantu kubera hariho nk- nk'ibyudashingira usanga eh, umuntu abyumva ku iradiyo gusa cyangwa umuntu atazi n'iyo ryanditse cyangwa n'ibirimo rero tu- tuba dufata abantu bose bakabyigisha mu mashuri y'intango cyangwa mu mashuri makuru cyangwa ya kaminuza Ah- aho rero abantu bose bakabona ko kiremwa muntu ari ikintu cyo kubaha apana kuvuga ngo dupfuye iki ngo reka ndamuteme ngo reka ndamwice cyangwa reka ndamugirire nabi rero ibyo bintu hamwe twatangura kubyigisha abana bacu byo- byo- byo guteza imbere cyane hano rero kubishyira mu mategeko mu mategeko nk'uko nayo ndabivuze ah, bisanzwe birimwo ah, umugabo ah, hamwe bobi bitengeneza neza bakabyerekana ati turave iyi ngendo ya mariteriteri ati twasaba bakabi- abantu bakabimenya ko ari ya ngendo umuntu wese ateza gushyigikira ingendo umuntu wese ateza eh, kwigenza aho nibaza ko byufasha cyane ndamushyigikiye kuri icyo cyiyumviro Mhm. Ye reka noneho na ah, bwana atanaze si- sinaniranye na- namwe mugire icyo mubivugaho
Eh, ubwa mbere na mbere nagomba gushimira uwo ridefonse ku cyiyumviro yashyikirije eh, a- atera intege eh, twebwe yongera ahanura urwaruka ariko mu kinyarwanda avuga urubyiruko Eh, eh, inyigisho nyinshi zi- twavuga ko eh, zi- eh, zitangwa cyane cyane turabye ibi bya tolerance Eh, ndiko mvuga inyigisho zitangwa Ubwihanganirane.
eh, ko- sabe?
kwihanganirana
Eh, kwihanganiranira Eh, mu bisanzwe eh, ni- iyo ni ntuze ni barere mu- ni barere isanzwe eh, ye- yateza kuba ya muntu wese umuntu wese akubaha umu- akubaha ikindi kiremwa kubera tugiye mu by'imana naho hari aba- abatayemera turazi ko haba- eh, hari abatayemera mugabo ba- eh, ni ukumenya ko ari eh, icyo bita ntuzera tolerance kubona iyo imaze y'uwo muntu wundi kubona ko nawe we naho mudasangiye urukoba cyane hari ibindi mudasangiye mugabo ubona ko afite eh, icyo bita ntuze rame icyo akeneye kurya akenera gufungura kurya akenera n'ibindi nawe wari ibyo ukeneye Uka- ukabona ko rero eh, icyo akeneye eh, mu buzima bwiwe nawe icyo ukeneye rero ntucyo umwinuba tugarutse ku ku nyigisho za mariteriteri kingi eh, mu ma- mu mashuri turifuza ko oh, ah, abata- abataravye- abatavyiga babyi- eh, ba- bavyigishwe Mhm.
kubera hariho nka- hariho amaka- icyo bita amakerebe de droit de l'homme Mhm.
eh, na ma- na ke- amakerebe yi- eh, yigisha ibyo gusoneranira agateka kazina muntu Mhm.
Eh, mu- mu- mu nyigisho marite ritere kingi yi- eh, yatanga ya- yarigisha uko gusoneranira Eh, u- uwo mudasangiye ubwo- ubwo- eh, urukoba yereka bajya abazungu ko n'abirabure eh, ara- ari abantu nk'abandi Mm.
ibyo rero ibyo rero eh, twavuga ko- eh, twosaba ko eh, byogira uruhara runini mu nyigisho aba- bakazi- ba- bakazigisha abantu bakabitahura mbere n'abata- n'abatara n'abatara abanyeshuri kubera iby'agateka ka muntu eh, by'ugu- eh, by'ugusoneranira bya- eh, n'iby'umu- n'ibya buri muntu wese si- by'ugwaruka ugwaruka mugabo kubera icyo bita pepiniyeri eh, mu kirundi sinzi ngeno
pepi Eh, aho umuntu ategurira imbuto zo gu- zo gutera
eh, Mm.
kubera ari aho umuntu ategura imbuto zo gutera ni mu- twavuga ko ari i- imbuto ya kazoza ugaruka na- ni kazoza Mhm.
Eh, kugira ngo iya rero igihugu gitere imbere yotangura kwigisha abana bakiri bato kubera eh, mu kirundi bavuga bati eh, igiti kigororwa kikiri gito Mm, no mu Umuntu kinyarwanda ni kimwe yigishije- umuntu yigishije ayo mavarere i- izo nyigisho z'ubuntu eh, z'ubutwari zo gusoneranira akazigisha a- umwana akiri muto akereka ingaruka mbi zo kudasonera uwundi zo- zo guhotera uwundi bigatangura akiri muto eh, nibaza ko no muri ka muri kazoza byigishijwe abantu benshi byogira akamaro kubera n'ibi eh, tuvuga by'intwaro za demokarasi intwaro ya demokarasi bavuga ko eh, eh, ari- ari tolerance U- uta- utubahirije icyiyumviro cy'uwundi muntu utacumvirije hanyuma ukavuga ngo avuze amafuti ugaca uro- urondera ingene umukiza ku buhombo urumva nta tolerance uba wagize nubwo ari n'umude- n'umudemokarate ntuba ntuba waratahuye neza icyo bita demokarasi urumva rero izo izo barere eh, z'ubuntu z'ugu- eh, z'ugu- eh, zo kumenya ubundi eh, eh, ko ari umuntu cyangwa eh, na- ku- gutahurana Mm.
nizo eh, umuntu yozigisha hakiri kare Mhm.
urwaruka nabwo ruka- rukabimenya hakiri kare kugira ngo rumenye ko rubikurikije imbere eh, hazoba ari heza Mhm.
ariko rutarukurikije eh, rutabikurikije ruzotegerezwa kujya mu muco umuntu yokwita ntuze umwijima retenebre Mhm. Ni- yego ne- nibyo no- nokangura urwaruka rukabimenya hakiri kare Mhm.
niyo rutega ugomba gutegura aho ruzoba heza eh, rukumenya gusoneraniya kubahana ah, rukamenya ko kijya udashaka ko bakubwira nawe ntukigire abandi ukamenya ko umuntu ari umuntu umuntu atandukanye n'igiko- n'igikoko n'inyamaswa ukamenya ko oh, i- i- ijya nyungu eh, ijya ah, nyungu ukeneye nawe nyine ayikeneye Mhm.
ukayirondera mu- mu iteka muri justice utagiye kunyanganya abandi Mm.
kubera ni uri ugiye kunyanganya abantu ukabarenganya umenye ko naho bitozana ingaruka ubu nyene muri kazoza bizogaruka bizoza n'ingaruka mbi Mhm. Eh, mu majambo make ni reka twakire na Mm, murakoze namwe reka twakire na donatien donatien uranyumva
niba ndakumva Eh, igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
igitekerezo cyanjye Mhm.
ni isanzwe nk'ubunye nk'ibiganiro cyari ko kiraba Mm.
twebwe mu bisanzwe urabye nko bwa mu burundi wacu Mm.
nk'uwese avuga yuko ariko harondera amahoro igihugu Mhm.
yadukorera amahoro igihugu rero hanyuma hakaba hari bari baba bariko barahohoterwa Mhm.
kuva kuva wumvise nko kuva ku- kuri mwambutsa kuntu amareka yagira akurikirana bose bavuga yuko agomba gutwara kwarongerera ineza igihugu cy'u Burundi Mhm.
ikibazo kiri rero nk'ugateka akazina muntu hari nko kuvuga ngo demokarasi ngo irahari ntayihari biziraterorera icyiyumviro cy'ubaho tukigira
ute
biziraterorera icyiyumviro cy'ubaho tuzira icyo cyiyumviro cy'ubaho cy'uko uraterura niyo mpamvu bari demokarasi Mhm. Eh, a- hari ikibazo wari ufite wari ufite abatumirwa bacu
ikibazo nari mfise Mm, nagomba kubaza mm. kibazo ko ku- ku- ku- kudahana
Mhm.
kudahana mu gihugu cy'uburundi nicyo kimugirije n'ubunye amahoro mu gihugu cyacu cy'uburundi Mhm.
umuntu wese yama akora ubu ariko arondera inyungu ziwe ariko arondera ariko arondera amahoro uburundi ariko ibyaha biba biriko birakorwa bidahanwa Mhm. Eh, nda- ndagushimiye donatien reka twakire na adela Eh, eh, u- igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
Eh, mu bi- mu bisanzwe ah, nari mfite igitekerezo bicanze n'ikibazo Mhm.
ariko ikibazo je nama nibaza kandi n'u- n'umuntu uwo ari we wese yoshobora kuyibaza Mm.
nacyo ni iki ni kubera iki eh, mu bantu b'akarorero keza usanga ari mu bantu bo muri kahise kenshi kubera iki mu bantu b'ubu utasanga hariho umuntu bafa- bashobora gufata ngo uyu muntu koko yarabaye ni umwizigirwa no muri kahise kugira no muri kazoza kugira n'abandi bazomu- bazomufatire ko nk'uko bafatira ko ba Martin Luther King bon jewe icyo nibaza kuri icyo icyo mpora nibaza Mhm.
ni uko turabye nk'ibintu biriko birashika muri iki gihugu cyacu washobora gusanga ah, hariho o, tuvuge hatowe nk'umu- nk'umukuru w'igihugu kanaka mu bisanzwe n'aba yatowe ijana ku ijana haba hariho umugwi utamutoye n'uwundi bamutoye Mhm.
rero bimaze kugenda uko je simbona igituma uca usanga uwo mugwi utamutoye uhengereye akiriko aragira fondation tuvuge umushinge muranyumva yego
akiri karakura nk'umushinge ugira yubaka inzu bakaca batangura kumugwanya je mbona rero mu bisanzwe kudatera imbere kuri muri mu bihugu byacu Mhm.
kenshi kurava muri twebwe nyene ikindi
Mhm.
ico kijanye n'ugwaruka Mhm.
ico kijanye n'ugwaruka nariko ndavuga mwariko muravuga Mm.
je ndibaza ugwaruka kenshi kugira bagwigishe bagu- muriko muravuga ugwaruka kwa- kwanza mutan- mutangura gutandukanya mukavuga muti ugwaruka rwo muri afurika ugwaruka je ndibaza ugwaruka rw'iburaya n'ubwo muri afurika biratandukanye cyane canke n'ahandi kubera iki mu bihugu bikenye usanga iyo habaye nk'ibintu by'amamanifestation usanga kenshi ari ugwaruka rujamo ugasanga nibwo ruboneka cyane ariko hanze ugasanga bose bose ubwira berekane ko icyo kintu kirikora ku buzima bw'abantu bose ugasanga ugasanga bose bariko baraja muri ama manifestation donc je novuga ko mu bisanzwe muri afurika ntibagwanye ubukene cyane cyane bagwanye ubukene bigishe no kureka no- bigishe cyane cyane imiryango mu miryango eh, mvuze imiryango nashatse kuvuga mu gwaruka Mhm.
bareke ibintu byo kuza baragira bara eh, barigisha aba- aba- ugwaruka kujya mu bintu uh, by'intuze byo nk'ibintu by'ama by'amaetini ibintu by'ama eh, by'ubwoko Mhm.
gusanga iyo bariko barabigisha cyane ka- mu bisanzwe baba bakwiye nko mu nyigisho gufata kahise mbi bakayiru bakayirobanura bagakuramo kahise mbi gi- kugira eh, kahise hariyo kahise mbi cyane ikora ku mwana n'aho aba akiri mutoya akaca yumva umenga nawe nyine byaramukozeho kandi ibyo bintu byashikiye mu rungano mu- mu- muri ba sekuru nk'ubu murabizi ko havugwa ko hariho nyabwoko ryabaye irindwi na kabiri ry'abahutu Eh, wumva hariho abantu benshi batari babizi baciye babimenya ubu nyene umva bizusha bibandanya bica bi- byinjira mu twi- mu mitwe y'iwabo bikaca biduka bo dufatiye nko mu gihugu cy'u rwanda hariho rijyaho nyabwoko baragira bakabyibuka cyane rwose usanga naho nyene ugwaruka agomba avutse akivutse nibyo binatangura kubona avuga ati okay ujya mu ndi usanga ubwoko bajya nibo bakoze bijya oro hari ibintu baba bakwiye kunyegeza kugira umubyeyi ashobora kunye- ata- atereka amabanga yose umwana akabimunyegeza Eh, ibibazo byanjye byari nka- nk'ibyo ibyiyumviro byanje murakoze cyane rwose adere reka ubwo duhe abatumirwa bacu bagire icyo babivugaho Um, mbahereho dr eric Uh, Ego.
ye- urabona nka donatien yatangiye avuga igitekerezo cye nawe uh, akagaruka cyane cyane ku byerekeranye no, uh, n'uko buri wese avuga ko arimo kurondera amahoro agasanga ngo hari n'ikibazo ki- cyo kudahana bishobora gu- gu- guhungabanya umutekano wa buri wese Eh, naho aderin akagaruka kuri kiriya kintu cy'uko eh, nta muntu kuri ubu ngubu wafatiraho urugero ngo uvuge uti uriya muntu rwose eh, ni- ni umuntu w'intangarugero nk'uko ba martin luther king tubagarukaho kandi ari abantu bo mu bihe byahise nagira ngo murebe uko mwasubiza turi hafi gusoza muri makeya mugire icyo mwavuga kuri ibi bitekerezo eh, by'aba ba- bamaze kuvuga cyane cyane no kuvuga kugaruka no ku byahise bibi noneho bika- bikagenda bikura mu mitwe y'abana n'uvutse atari yarabibonye akongera akamenya ko ibyo bintu byabaye ku buryo bitamuvamo mwebwe mwabivugaho iki
Eh, murakoze cyane Eh, ntangiriye kuri icyo cyo kudahana yavuze Eh, kudahana nibyo kudahana biratuma abantu baguma bajyana kubera umuntu abonye bataha batahanye umuntu yamukoreye ikibi aguma avuga ati bwawe n'icyatsi kirabikura kudahana rero naje sinabishyigikiye Ze- aha hariho ingingo ya gatatu matete kingi yakunda yari yavuze ndabivuga mu gifaransa ngira singerageza nawe yavuga ati la non violence cherche à vaincre l'injustice pas les injustes yavuga ati "Uku- uko udakoresha ingufu eh, ingimba eh, byanka birwanya akarenganyo ujya umuntu yarenganije nawe uwo mureka uwo urwanya ako karenganyo ako karenganyo rero muri uku kudahana niho kari uko kudahana rero kugira turwanye uko kudahana ni ukuraba ama- amategeko bagakora aba- abantu bagezwe kuyashyira mu ngiro bakayashyira mu ngiro Eh, kugira ya ya prinsipe ya marcel seking yari yafatiye tuyikurikize ibyo singira sinabihambira ko cyane mugabo i- hari ikintu yavuze yavuze ati mbega ni kubera iki abantu mumenya basigize ibyiyumviro by'abantu ba- bamaze ku- gushingera ba kera ba kera
Ye- hama rero Eh, muri make Jonathan, muri uvuga- make muri make kubera ko turi hafi gusoza nagira ngo mpe ijambo na Yego, yego.
eh, na Tanazi.
ego rero nagira ngo ntange akarorero ni abamandera batangiye kubavuga bakihari aba ba kofi anani kofi anani yarigeze kuvuga ikintu gikomeye cyane yavuze ati ubuye nta muntu yojya ngaho ngo yi- ngo yice abantu ngo yibaza ko abantu ari abiwe ibyo bivuze akiri sekreteri generale wa nasiyo zini nk'ibyo bara- barabivuga cyane reka meme na- n'aba bantu ze ba obama bo- bose eh, barafite ibyiyumviro byabo bafite hama barabikurikiza Do abo bantu ni akarere kuko abantu bakihari bishobora gushyigikira ibyiyumviro byabo guhereza ikintu bavuze ngo guhisha akahise aho ntituri kumwe U- ugahishije ahubwo ukazosha wa wundi azosha aguma agasubiramo atazi ibyashyitse ahubwo twakamenyesha kugira umuntu amenye ati bijya bintu ko byashyitse ntitusubire aha mu guheza nashaka kuvuga ko eh, aha muri muri leta aho muri muri leta zunze ubumwe za amerika harigeze kuba umenga ibintu bi- bigoranye kubera ab- abantu bashaka ko ivyerekeye gukora resclavage mu byigisha mu mashuri abana nabo bakavuga ngo ya ngo kirazira umenga byarateye ingorane je rero mbuze muri make umuntu yogerageza akabyigisha ahubwo kugira abantu bamenye ibyabaye kugira ntibizosubire murakoze murakoze cyane ndabona hari am- ari amasogonda make dusigaranye ntabwo nabona uko ijambo bwana tanaze senaniranye ndagira ngo mushimire kandi um, mpa felicitasiyo n'ishuri ryabo ryabonye agashimwe mukomereze aho rero mwese abaharanira kugarura amahoro kugira ngo isi yose igende ibasha kubana mu rukundo mu bwubahane no mu bworoherane ndabashimiye cyane murakoze namwe abaduteze amatwi mwari kumwe na eugenia mukankusi mugire ibihe byiza